kiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, na kama ilivyo ada, msikilizaji, wewe pia tunakushukuru na kukutakia siku njema kutoka hapa Washington.
Hii ni Radio Ijwi Rya Amerika. Ijwi Rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo kuwa gatatu itariki umunani y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri iki gitondo muri kumwe nanje Fide Niyongabo. Mu Burundi bamwe mu batunze amamodokari mu gisagara ca Bujumbura barashima indinganizo nshasha z'ikigo Otraco kijejwe gutanga impapuro zemeza ko imodoka zikwije ivyangombwa amarango haracari utunenge ku bintu bimwe bimwe birangurwa n'ico kigo gusa nuko usanga dutondayo turi benshi gusa ico bari bakwiye kudufasha bari bakwiye kudufasha tukaja mu tubiro twinshi aho turihira pana kujuragirika dutonda tugira gute uyo ni umwe mu banyagihugu bagendesha imodoka mu gisagara ca bujumbura muri uganda ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi hcr rivuga ko impunzi zigera kuri mirongo itanu zimaze kwandura umugera wa korona perezida w'igihugu ca brazil yatangaje ko yanduye umugera wa korona nyamara imbere yuko dushika kuri izo nkuru reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aroyisi bigira imana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aroyisi ndakuramukije fideli n'abaduteze amatwi muri aka kanya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yarashikirije urwandiko umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres ko amerika yatanguye intambuko za mbere zo kuva muri oms amerika nico gihugu ca mbere gifashisha oms uburyo bw'amafaranga menshi ku miliyoni amajana ane z'amadolari buri mwaka perezida trump yashikirije ko OMS itabashije gutangaza kare ko ikiza ca corona cateye isi kandi ko iryo shirahamwe ryahengamiye cane ku ruhande rw'Ubushinwa umuvugizi wa Guterres Stephane Dujarric yaremeje kuri wa kabiri ko ONU yaronse urwo rwandiko rwa Trump ivavanura bwite rya Amerika muri iryo shirahamwe rizotangura kuja mu ngiro ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe Joe Biden umudemokrate azohiganwa na Trump mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe yashikirije kuri uyu wa kabiri ko mu gihe yotorwa ikintu ca mbere azokora ari ugusubiza leta zunze ubumwe za amerika mu ishirahamwe OMS abahinga b'ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS nyene bashikirije kuri uyu wa kabiri ko hari ivyemeza birushiriza kugaragara ko umugera wa korona ushobora gukwirakwira mu kirere mukuru wabo bahinga barenga amajana abiri ba OMS Dr Maria Van Kerkhove yashikirije ko bamaze gusaba iryo shirahamwe hamwe n'abandi kugira bemeze ko uwo mugera ushobora kuba mu muyaga no kwandukira kurusha uko biri muri iki gihe abategetsi ba OMS basaba ko ingingo zo kwikingira zikomezwa cane cane kwambara udufukamunwa no guhana inta cane cane mu makoraniro y'ahantu hugaye umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yashikirije ko ico kiza kirushiriza kwiyongera kandi kitarashika ku rugero rwa nyuma abahinga ba ONU bakora amatohoza bashikirije kuri wa kabiri ko hoba hari ivyaha vyo mu ntambara n'ibihohotera ikiremwa muntu byoba byarakozwe mu ntambara yabereye mu ntara ya Idlib mu gihugu ca Syria umugwi wa ONU wigenga ukurikirana ivyaha vyakorewe muri Syria washikirije ko abantu babaye mu mibabaro itagira uko yovugwa mu bitero vyakozwe n'inteko za leta ya Syria n'abazifashe mu mugongo muri Idlib mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi n'icenda ONU yemeza ko abantu bashika umuriyoni bateshejwe ingo zabo abasivile barenga amajana atanu baricwa muri iyo ntambara ya Idlib yonyene intambara muri Syria imaze guhitana muri rusangi abantu barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo umunani kuva igitangura mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe ibihugu by'ubushinwa afghanistan na pakistan bisaba ko inteko mvamakungu zirongoye na leta z'ubumwe za amerika ziva muri afghanistan nk'uko zavyiyemereye kugira ntihongere kuvuka imirwi y'iterabwoba abashikiranganje b'ivyo bihugu bajejwe imigenderanire n'ayandi makungu babishikirije kuri wa kabiri babishikirije mu gihe amerika iriko irasaba leta ya afghanistan n'abatalibani kunyarutsa kurangiza ihanahana ry'abanyororo kugira ibiganiro nyezina hagati y'izo mpande zibiri birindiriwe igihe kirekire bishobore gutangura amasezerano y'amahoro muri afghanistan niyo azotuma inteko zose za amerika hamwe n'abo bafatanije ziva muri ico gihugu mu kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nk'uko amerika n'abatalibani babyemeranije mu kwezi kwa kabiri
washington ijwi rya amerika perezida wa mexique andres manuel lopez obrador arashika hano muri leta z'ubumwe za amerika kuri uyu wa gatatu mu biganiro vyerekeye urudandaza na perezida donald trump uru rugendo rushitse mu bihe amerika igihanganye n'umugera wa korona kandi yimirije kwinjira mu bihe vy'amatora y'umukuru w'igihugu rubaye kandi urugendo rwa mbere lopez obrador agize mu makungu inyuma y'amezi cumi n'umunani ashikiriye ubutegetsi lopez obrador yashikirije ko igikuru kimuzanye ari ugutanguza irishirwa mu ngiro ry'ayo masezerano mashasha y'ubudandaji muri amerika ya ruguru yatanguwe gushyirwa mu ngiro ku itariki ya mbere y'uku kwezi kw'indwi aje kandi gushimira trump kuko yahaye igihugu ciwe ibikoresho byo kurwanya ikiza ca korona
urakoze aloyes ku makuru wejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye tuyahere mu burundi aho havugwa imyidogo ya bamwe mu batunze imodoka mu gisagara cya bujumbura bagiriza ikigo otrako guteba kubaronsa impapuro zemeza ko imodoka zabo atakanenge zigira ibindi kuri ino nkuru ijwi rya amerika ryateguye ryifashishije abakunzi bayo mu burundi tubibaza mugenzi wacu desire atungimana ari mu rwanda bamwe batunze amamodokari mu gisagara cya bujumbura na cane cane abatunze imodoka zunguruza abantu n'ibintu barashima ko otrako yahinduye indinganizo kandi ko ikoresha uburyo bwa none uno mugabo atunze imodokari yunguruza abantu urabona ubu unye twahora tuyiriha ku mezi atatu mugabo ubu unye tuzoyiriha ku mezi atandatu akarusho karimo cyane kuko urumva bica uca uriha kabiri mu mwaka kandi urumva kubera ko twahora tuyiriha ventuwi mire sa mu mezi atatu ariko ubunye tukaba tuzoriha senkanefu mu mezi atandatu ndumva harimo akarusho n'aho babifatiye hamwe tukayatangira rimwe tutiteguye niyo umaze kuriha naho iyo dokima iba yasigayeyo bakurindirije kubera amakaratasi uba warihiye kuba uyafise umuroraje ntakuvugisha naho hari abashima indinganizo nshasha y'icyo kigo amahinyuyo ntabuze nk'uko bivugwa n'abatunze amamodokari kubona icyo kibanza gisuzumigwamo amamodokari ari kimwe unakavuga ko batonda ari benshi agasaba ko hogira igihindutse gusa nuko usanga dutondayo turi benshi gusa icyo bari bakwiye kudufasha bari bakwiye kudufasha tukaja mu tubiro twinshi aho turihira pana kujuragirika dutonda tugira gute hari ayandi mahinyu abatunze imodokari bagiriza ikigo cya otrako nuko gikwega amaguru mu kubaronsa ico cemezo bakavuga ko bama bagiraniye ingorane n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara iyo ikiringo c'agapapuro mfatakibanza bahabwa carangiye novuga yuko ubu ari ikintu twovuga kinininya kiduhoboye amaboko mugongo ni ku kintu cerekeye agapapuro baguha kaya agapapuro baguha ukamara seti juru iyo rero seti juru zibaye expire zibaye guhera ugahura n'umupolisi mwibara ntacu musigurira kubwira ngo zana wagenda hariya ngo ntituraheza wumva ico kintu botegeza kuciga bakakiraba wumva muri ico gihe rero je nibaza yuko bogerageza bakaraba ngena bogahinyanyura uyu muntu agiye kuyirondera bakaguha batakaguhaye nawe izo seti juru ugiye kukarondera gushika ukaronka iri foko bari bakwiye kugira ngo uwo munsi nyene basi uwo munsi nyene wewe ko washikiriye ucura rugiye wijanye ubuyobozi ifatakibanza bwa otrako buratahura imyidogo y'abatunzi imodokari umuyobozi mukuru w'imfatakibanza bwa otrako akavuga ko ubu abanywanyi boroherezwa iyo bituye iryo shirahamwe iyo ngorane turamaze kuyibona abanywanyi bamaze kuza kubivuga ngaha twebwe icyo dukora ubwa mbere cyo tubanza kongerereza ikiringo ako kajya karesi baba bahaye kamara ariko rero uretse kubongereza icyo kiringo turiko turakora ibishoboka vyose kugira ngo izo ngorane z'uko kajya karesi gahera idokima barondeye itaraboneka bive mu nzira twarashoboye gukura mu nzira ikibazo cyo kihari cy'uko bwa mbere twasaba bene imiduga ko bicikira ngaha kubera ikibazo cy'amafuroze cyabaye cyinshi icyo twari turakibangira ko ubu umuntu atari hafi ashobora kurungika umuntu akamutorera impapuro z'umuduga canke akanamurungikana imodoka kuza kurondera izo mpapuro z'umuduga mu mfondagije imana asanzwe ajejwe ibibazo by'ubutunzi n'abakozi muri iryo shyirahamwe asigura ko kubona ivyo vyemezo biteba kuboneka ari ikibazo c'ubuhinga kandi kiriko kiratorerwa umuti kubera isisiteme to turakoresha ni nshasha abakozi ntibara- ntibaragera ku rwego twokuvuga tuti barayimetriza biracafise rero ivyo kumenyera ariko twibaza ko bigenda bitera binyaruka kurusha ubwa mbere uretse ivyabaye mu mezi ya mbere batari bwamenyere na gato vyatevye cane ubu ibishasha vyovyo biranyaruka twifuza rero yuko twoshika ku rwego rw'uko noneho umuki- umunywanyi bitaba ngombwa ko agaruka ko muri iryo minsi tuba twamuhaye tuba twamuhaye kandi ihera twamuhaye icyangombwa ciwe yaje kurondera nicyo cyifuzo nibyo tuba turakora tuba turakora ibishoboka byose kugira ngo ibintu bose uba hari inzitizi zituma impapuro z'umuduga zitaboneka mu mwanya umara kajya karesi ziveho zose ubuyobozi bw'ikigo ca otrako bugatera kama igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara kuraba neza ko urwo urupapuro mfatakibanza rwongerejwe ikiringo gutanga icemezo gishasha cerekana ko imodokari ikomeye hakoreshejwe ubuhinga bwa none vyatanguye mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda aho hambere uwutwaye imodokari yiwe ihejeje gusuzumwa yatahukana ico cemezo citwa controle technique ubu abaronkejwe urwo rupapuro vyihuta bavuga ko barindira iminsi indwi urakoze desire kuri iyo nkuru tukiri mu burundi amwe mu mashyirahamwe aharanira ineza y'abagwayi n'amasendika asaba leta gukurikirana neza ko ibikoresho byo gupima umugera wa korona iriko itanga mu mavuriro bikoreshwa akazi vyagenewe umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika i nairobi muri kenya eroje buri kaneza araduha idonido kuri iyi nkuru urwego rw'ijambo abagwayi mu burundi semebu cadre d'expression des malades du burundi mu gifaransa rumenyesha ko rwakiriye neza ingingo ya leta yo gutangura gupima mu kivunga kuva kuri uyu wa mbere ihereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura hamaze kugaragara abantu benshi banduye umugera wa korona kurusha ahandi mu gihugu sylvain habana bakize umuvugizi w'urwo rwego tubona akigoro ntangere dushima muri semabu kuko uravye ico kiza uno munsi niko kiragwanywa ibintu vyitayeho abagwayi batera birongera turavye ku munsi ku munsi rero uko bafashwe twumvishije bamugari y'abantu uvuga ko ariko barafatwa neza ataco bariko barakora kugira ibintu bigende neza na sendika y'abakozi bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu mu burundi snts ivuga ko iki gikorwa cyatanguye kuri uyu wa mbere kirangajwe imbere n'umukuru w'igihugu cyari gikenewe ariko marie bukuru yayirongoye hamagarira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kwitwararika ibintu bibiri nyamukuru ukwigisha abakorera kwa muganga no kubaronsa ibikoresho bihagije hatibagiwe gukurikirana kw'ivyatanzwe bikoresho vyagenewe twifuza ni uko iby'ukuri bo- ibikoresho bitanga bikwiye gute bakaza barasaba raporo ku bw'ibikoresho byatanzwe kugira ngo babone yuko bihwiranye n'ubungane bw'abarwayi baza kuko baza ari benshi ni nako abavura bashaka kuhanavuga kubera iki akazi kaba kenshi ugahura n'umwanya ibyo bikoresho bitari hafi bari batuma bandura cyane rero ababajejwe bakaba ibikoresho kandi atari byo kuvugira ku munwa ngo birakwiye nabo nyene bakamanuka bakaraba yuko ibyo batanga byashikiriye abantu ikindi naco ni uko cyane cyane iyo hadi ica- icaduka nk'ico gutanga ibikoresho ni kimwe mugandi kunabereka n'ingene bikore- bikoreshwa kuko urabona ubu haraza ibikoresho bishasha kumbe n'abantu bari batamenyereye nk'abakozi bashasha bari binjiye mu kazi vuba abandi kumbe batari bwaje mu bisata byo kuba bakira abantu cyane ko maze kuraba nk'ibintu by'ibintu iyo bije hari aho bisatira intara zimwe abandi nabo batari batari babimenye nka mu bisata bata- mu mu ntara batari batari babimenyereye kwakira ibintu by'ibiza nk'ibyo twari twasabye yuko inyigisho ahubwo zoba mu bisata byose kuva mu mavuriro mato mato gushika mu mu bitaro bihagurutse nk'ibikoresho bishasha abantu batamenyereye bakabibigisha kuko nk'iyi korona virusi ni indwara nshasha ni ukubwira yuko abantu turi mu myuga na twebwe twakoze cyataye nigeze mbona bigishwa neza hanyuma n'ibikoresho bigatangwa umukozi agakora umutima utekanye niho yonakira neza abantu nawe ntiyandure kandi nabo nyene bakadabura bapima kenshi kugira babonye nk'abarwaye babandi nabo nyene babavure uwo mwitwarariko leta isigura ko yawiyumviriye ko imbere ya vyose muganga tadandi ku mana umushikiranganji w'amagara y'abantu yabivuze kuri uyu wa mbere ariko atanguza iryo sekeza ryitiriwe ndakira sinandura kandi sinanduza covid cumi n'icenda ibikoresho byo kwa muganga aba ba- dukorana barafise udupfukamunwa dukwiye kugira ngo iyo bariko barapima bene gihugu bikingire n'abaje kwipimisha turabaha mu gihugu hagati kizobandanya gute nuko dufise ubundi buhinga tuzokoresha aho abajejwe gupima basanzwe bari muri aba mwabonye kugira bavyigire ngaha ingene bafata ibipimo hanyuma hariyo abandi bari mu kigo ENSP bariko barakora gufasha gusuzuma ibipimo twafashe bace babibonegwaho kubimenya hanyuma bazoca baduga mu ndwi itangura kugira ngo bakoreshe ubundi buhinga bwa Gen Expert aho bazoshobora kwakira ibipimo byavuye hagati mu gihugu ku ntara ku ntara bakabisuzumira hariya hari n'abandi abandi baganga nabo bize tuzofashanya abantu bakize nabo hamagarira abarundi gukurikiza impanuro bahabwa n'abajejwe amagara y'abantu icyo abandi babwire coco ni uko burya ingwara ya virusi y'umugera ku vyigwa vyagiye biragirwa ni ingwara idakira ni ingwara igenda ikagaruka kimwe gusa ico mbona ni uko abarundi n'aba mu gihugu cacu twobandana dukurikiza ziya ngingo twabwiwe na leta bicishije umushikiranganji bw'amagara y'abantu iruhande y'ingingo yafashwe n'umukuru w'igihugu ku wa kabiri w'indwi wiheze yo kugabanya igiciro c'isabuni kugeza ku gice hamwe n'ic'amazi mu bisagara n'imigwa mikuru y'intara umushikiranganji w'amagara y'abantu yategetse kuri uyu wa mbere abunguruza abantu n'ibintu kwamana ntaryo bapomba intebe n'imiti yica imigera ingenzi nazo zikama zitwararitse kugendana udufukamunwa no kutwambara ku munsi wa gatanu w'indwi uheze umuryango mpuzamahanga witaho iterambere pnud wahaye imfashanyo uburundi y'amadolari ibihumbi amajana atanu na mirongo itatu kugira ngo bugwanye covid cumi n'icenda igizwe n'udufukamunwa imiliyoni cumi na zine imashini zifasha guhema zitatu imiduga n'ibindi kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hatanguye kwibonekeza umuntu wa mbere yanduye umugera wa korona mu burundi muganga ndikumana asigura ko leta yariko ikoresha uburyo bwayo bwite atamuterankunga n'umwe ayisahirije eroje urikaneza ijwi rya amerika turagushimiye eroge kuri iyo nkuru ishyirahamwe rigejwe impunzi ku isi hcr rivuga ko impunzi zigera kuri mirongo itanu muri uganda arizo zimaze kwandura umugera wa korona izindi mpunzi zigera ku bihumbi bitatu ziherutse kuva muri repubulika ya demokarasi ya kongo ziriko zikorerwa ibipimo vy'amagara inkuru y'idonido n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahizi ari muri uganda umubare w'abantu bamaze kwandura icyorezo cya korona muri uganda wegereje igihumbi n'ubwo benshi muri aba bavuwe bagakira nuko bagasezererwa amavuriro nyamara bamwe muri abo ni impunzi zituruka mu bihugu bitandukanye ariko cyane cyane zo mu gihugu cya sudani y'epfo duniya asilam khan ni umuvugizi w'ishyirahamwe ryita ku mpunzi mu gihugu 52 refugees were tested positive out of the 52 positive cases impunzi mirongo itanu n'ebyiri nizo zimaze kwandura korona vayirasi ariko amakuru meza ni uko kuri abo mirongo itanu na babiri mirongo enye na barindwi bo bamaze gukira n'abandi barimo kuvurwa inyinshi muri izi mpunzi zikomoka muri sudani y'epfo kandi ziri mu makambi ari mu majyaruguru y'igihugu igihe bakorewe ibipimo bagafatwamo iyi ndwara bari bari mu kato bivuze ko batashoboye kwanduza abandi mu nkambi nyamara iki ntabwo giteye impungenge nyinshi mu mpunzi kuko uretse ingamba zitandukanye zo kwirinda iki cyorezo mu makambi n'ahandi impunzi zituye zirimo kwambara udupfukamunwa hamwe no gukaraba intoki n'impunzi ubwazo zivuga ko zifashe neza mu kwirinda iki cyorezo nubwo zifite ibindi bibazo bikomeye nk'iby'inzara impunzi ntizasigaye inyuma kuko amategeko yose yafashwe n'igihugu n'umukuru w'igihugu cya uganda yafatiwe bose n'impunzi idasigaye inyuma mpereye ku by'amagara turagerageza gukurikiza amategeko twahawe n'igihugu icya kabiri nacyo turagerageza gukurikiza impanuro za gavumenti ya uganda tugakurikiza impanuro z'abaturongoye aha mu mavileji kandi je mbona yuko ibintu biriko biragenda neza umubare munini w'impunzi zanduye coronavirus ni izituruka mu gihugu cya sudani y'epfo zituye mu makambi ari mu majyaruguru y'igihugu ako karere niko kavumbuwemo umubare munini w'abanduye mu gihugu kubera umupaka wa elegu hagati ya uganda na sudani y'epfo ugendwa cyane kandi akaba nariho umubare munini w'abatwara imodoka zambukiranya imipaka banduye bavumburiwe muri ako karere n'ubundi ariko ku mupaka wa uganda n'igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo haherutse kwambukira izindi mpunzi z'abakongomani zigera ku bihumbi bitatu ariko ubu zose ziri mu kato ati nk'uko mubizi uganda yafunguye imipaka by'agateganyo kumara iminsi itatu kugira ngo yemerere impunzi ibihumbi bitatu z'abakongomani zari zimaze amezi abiri zigotewe ku butaka butagira nyirabwo hagati y'ibihugu byombi izi mpunzi nshya zose ubu ziri mu kato abashinzwe iby'amagara batangiye kuzikorera ibipimo bya korona kandi ku mpunzi amagana atanu na mirongo irindwi zimaze gupimwa nta n'imwe irafatwamo ubwo burwayi ariko ibi ntabwo byatuma tudakomeza gushyiraho ingamba zitandukanye zo kwirinda kugira ngo tube twiteguye neza haramutse habonetse uwanduye to, to be able to deal with any emergency situation.
imibare misha y'abanduye iki cyorezo mu gihugu iheruka gutangazwa na minisiteri by'ubuzima igaragaza ko abanduye bamaze kugera ku magana cyenda mirongo itanu na batatu ariko amagana arindwi mirongo ine na batatu kuri bo akaba bamaze gukira icyo cyorezo ku bantu basaga ibihumbi amagana abiri na cumi bamaze gukorerwa ibipimo by'amagara bijanye na korona cumi n'icyenda igneshe sibahizi ijwi rya amerika uganda radiyo ijwi rya amerika i washington dc ni umwanya w'ikiganiro amerika naco ibyaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ubushize twaganiriye ku bibazo by'ivanguramoko n'ubusumbane bukabije by'umwihariko hagati y'abazungu n'abirabura muri leta zunze ubumwe za amerika ubusumbane n'ivangura imbere y'amategeko mu nzego z'ubukungu no mu mibereho isanzwe ya buri munsi muri rusange twasezeranye ko uyu munsi turebera hamwe muri make cyane ariko icyitwa white privilege mu cyongereza ni nko kuvuga nk'uko tubisanga mu nkoranyamagambo dictionary ngo abantu b'uruhu rwera bafite amahirwe mu buzima bw'igihugu abandi bantu bo mu yandi moko badafite ikaze mu kiganiro amerikana abashakashatsi banyuranye bemeza ko white privilege bifite inkomoko mu bucakara abazungu bakoreye abirabura bwanditswe mu mategeko guhera mu myaka y'igihumbi magana atandatu na makumyabiri mu byahoze ari koloni z'abanyaburayi mu bice byaje kuba leta zunze ubumwe za amerika kugera ubu bucakara buciwe n'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatandatu n'ivangura guheza guha akato no kunena abirabura byakurikiyeho imyaka n'imyaka uko ibisekuruza byagiye bisimburana abashakashatsi bavuga ko uwatangaje bwa mbere na mbere iki kintu cyitwa cyangwa se aya magambo abiri yitwa white privilege ari william dubois uzwi cyane cyane nka w e b dubois umwirabura w'umunyamerika umuhanga mu by'imibanire y'abantu no mu by'amateka umwanditsi n'impirimbanyi y'uburenganzira n'ubutabera bw'abirabura muri uru rwego dubois ari mu bantu bashinze imiryango itandukanye y'abirabura irimo umwe uzwi witwa naacp national association for the advancement of colored people ni nko kuvuga umuryango uharanira gutera imbere kw'abaturage abaturage b'ibara wavutse mu gihumbi magana cyenda n'icyenda na n'ubu ukaba ugikora mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatanu dubois yasobanuye ko hagati y'abirabura n'abazungu hari umurongo ntarengwa ari nawo utuma abazungu b'abakene badafatanya n'abirabura b'abakene kugira ngo barwanye akarengane bose barimo kubera gusa ko aba bazungu bo bumva ko uko bimeze kose bafite amahirwe kurusha abirabura dubois amaze gutangaza iki yise bwa mbere na mbere rero white privilege ntibyamenyekanye cyane ahanini byigumiye mu bahanga b'abirabura byategereje ko umuntu w'umuzungu umutegarugori peggy mcintosh nawe abyandikaho noneho abandi bashakashatsi b'abazungu nabo batangira kubyitaho peggy mcintosh ni mwarimu n'umushakashatsi wagiye mu zabukuru wa kaminuza wellesley college muri leta ya massachusetts mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika yitangiye no kurwanya ivanguramoko mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani n'icyenda yanditse igitabo cyitwa white privilege unpacking the invisible knapsack ni nko kuvuga ngo amahirwe abazungu bafite abandi badafite gufungura umufuka utagaragara muri iki gitabo cye peggy mcintosh asobanura ko abazungu kubera amateka umuco n'akamenyero byabo batajya bita ku byo bafite abandi bo mu yandi moko batagira atangamo ingero mirongo itanu zo mu buzima bwa buri munsi zerekana amahirwe abazungu bihariye ijwi ry'amerika mu magambo make dore bimwe na bimwe abahanga bahurizaho nyuma y'igitabo cya pegi macintosh cyitwa rero white privilege unpacking the invisible knapsack umuzungu afite amahirwe menshi yo kugera mu nzego z'amategeko na politiki umuzungu ntagira impungenge z'uko polisi imuta muri yombi igihe icyo ari cyo cyose nta mpamvu yumva yisanzuye ku bapolisi ku buryo iyo ahuye n'impamvu yo kubitabaza abikora bitamugoye naho kubirabura ahubwo usanga polisi isa n'ibahiga umuzungu afite amahirwe yo gutura neza kandi heza afite amahirwe menshi yo kwiga kugera muri kaminuza nta muntu ukemanga ubwenge bwe kubera ko afite ibara ry'uruhu ryera umuzungu afite amahirwe menshi yo kubona akazi urugero mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kaminuza Auburn yo muri leta ya Alabama mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ubushakashatsi yari imaze gukora bwo ku myaka itatu yari ishize ivuga ko abashakashatsi bayo boherereje abakoresha batandukanye imyirondoro imeze kimwe imwe iriho amazina asa n'ay'abazungu indi iriho amazina asa n'ay'abirabura cumi n'umunani ku ijana by'abo mu gice cya mbere bahamagawe n'ibigo bishaka abakozi kugira ngo bajye kubazwa kuganira rero kuri kuri iyo myirondoro yabo mu gihe abo mu gice cya kabiri cy'amazina asa n'ay'abirabura bahamagawe ari cumi na batanu ku ijana murumva rero icyo kinyuranyo cya gatatu ku ijana umuzungu ntagaragara nka mayibobo cyangwa umuntu wabaye imbata y'umujinya ubugome n'ubujura muri kamere ye umuzungu uzimiye ibinyamakuru birabivuga cyane kurusha ku mwirabura uzimiye abazungu nibo usanga cyane cyane mu binyamakuru kuri televiziyo mu masenema mu bitabo nk'aho abirabura batagaragara batabaho iyo umuzungu abonye igihembo ni ibintu bisanzwe abirabura benshi bakwiye ibihembo mu nzego zinyuranye ariko ntibabibona noneho umwirabura yagira gutya akabona igihembo abantu bakibaza bati ariko biriya si ukwiyerurutsa ko abazungu babitanga gusa kugira ngo berekane ko batikubira ibintu byose bonyine mu rwego rw'ubwiza ku bagore noneho umuzungukazi ntagira ipfunwe ry'ibara ry'uruhu rwe mu gihe abiraburakazi bamwe na bamwe baba bashaka kwitukuza kugira ngo bagaragare neza nk'abazungukazi muri iki gihe rubanda benshi batangiye gutera hejuru kuri ibi bibazo byose ariko rero inzira iracyari ndende kugira ngo koko abantu bagire amahirwe angana murabyumva namwe ntiwakosora rimwe kuri rimwe amateka y'imyaka magana ane ahera ku bucakara bwakorewe abirabura nshuti zacu kuyavuga si ukuyamara ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza gusangiza abandi yakitugezaho aderese ni radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro ari kumwe na fide niyo ngabo mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gutera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika amerika